متازە مەتوی ئیزویدی ئەمریک makuru n'ibiganiro tubatiye kuri iyi saha muri kumwe nanje Fidel Niyongabo kuri radio inshuti ya bose mvikanira kuri FM 88 n'ibice bitatu no ku ijwi rya Amerika kuri FM 104 n'ibice bitatu Kigali mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice bibiri
Kanumana avuze ko tumufunze ariko ntabwo Robert Mugabe afunze icyo dukora tumuhamagara ku makuru dukeneye kuko turamuhamagara
uyo ni komiseri Maurice Murigo komiseri yunganira mu ishami ry'amatohoza mu gipolisi mu rwanda avuga ku bibazo bya bamwe mu bamenyesha amakuru mu rwanda imirwi ikomeye y'abagwanya ubutegetsi bwa leta ya siriya batangaza ko batazoja mu biganiro by'amahoro byo mu ntango bihagarikiwe n'uburusiya inama mpuzamakungu onu ryatangaje ku munsi wa mbere kw'iterabwoba n'ibindi bikorwa by'ubugizi bwa nabi muri iraq byahitanye abasivili ibihumbi bitandatu n'amajana umunani na mirongo irindwi n'umunani perezida yavuye mu matora muri amerika donald trump yiyamirije ibyatangajwe n'umutegetsi mukuru wa korea ya ruguru kim jong un by'uko igisirikare cyiwe kizogerageza vuba misile balisitike izoshika ku butaka bwa amerika aya makuru n'ayandi makuru twabateguriye turayabashikiriza ku buryo bunonoseye mu biganiro byacu byo kuri iyi saha mugume ku maradiyo yanyu duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi twabateguriye imigwi ikomeye y'abagwanya ubutegetsi bwa leta ya siriya batangaza ko batazoja mu biganiro by'amahoro byo mu ntango bihagarikiwe n'uburusiya mu mpera z'uku kwezi ku mugwa mukuru wa kazaki kazakisitani astana ivyo no mu mugambi ukuyamiriza ukurenga ku masezerano yo guhagarika ingwano vyagizwe kenshi na leta umuntu arese igitero gishigikiwe na leta mu gice ca wadi barada kiri mu minwe y'abagwanya ubutegetsi hafi y'umugwa mukuru abagwanya leta baridogera kandi ibitero vy'indege z'ingwano mu ntara za hama na idlib n'ibitero vy'inteko za leta mu gice ca guta cyo mu buseruko kiri ku nkengera z'umugwa mukuru Damas mu gihe kurenga ku masezerano yo guhagarika ingwano bibandanya imirwi y'abagwanya ubutegetsi itangaza ko ihagaritse ibiganiro byose na leta iyo ngingo izogeramira bikomeye umugambi w'ibiganiro bihagarikiwe n'uburusiya wakumiye ibihugu byo mu burengero bw'isi ibiganiro by'amahoro biriko bitegurwa n'uburusiya irani na turikiya ivyo bihugu vyaragize kandi uruhara rukomeye mu kuganira agahengwe kahari muri iki gihe ntaco ivyo bihugu biravuga ku ngingo y'abagwanya ubutegetsi yo guhagarika ibiganiro vyo mu ntango ishirahamwe mpuzamakungu onu ryatangaje ku munsi wa mbere kw'iterabwoba n'ibindi bikorwa vy'ubugizi bwa nabi mu gihugu ca iraq vyahitanye abasivili ibihumbi bitandatu n'amajana umunani na mirongo irindwi n'umunani abandi ibihumbi cumi na bibiri n'amajana atatu na mirongo itanu na mirongo umunani n'umunani barakomereka mu mwaka urangiye w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu yamara ibitigiri vy'abapfuye bishobora mu vy'ukuri kuba biri hejuru cane kubera bitarimwe abasivile bishwe canke bakomeretse mu ntara ya ambar mu buraruko bwa iraq mu kwezi kwa gatanu kw'indwi k'umunani n'ukwezi kw'icumi na kabiri ishyirahamwe mpuzamakungu onu ritangaza ko ibitigiri by'abasivile bishwe mu kwezi kw'icumi na kabiri hari biri hasi cyane umuntu abigereranije n'amezi y'imbere yaho ivyo naho ibitero vy'amabombe vy'abagira iterabwoba igigwa ku basivile vyiyongeye mu mpera z'ukwezi kw'icumi na kabiri mu mwaka urangiye w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu ibiro vy'ishirahamwe onu muri iraq bitangaza ko abasivile ibihumbi ndwi n'amajana atanu na cumi na babiri bishwe muri Iraq mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu radiyo ijwi rya amerika washington dc muhandanya kumviriza amakuru yo hirya no hino twabateguriye perezida yavuye mu matora muri leta zunze ubumwe za amerika donald trump yariyamirije ibyatangajwe n'umutegetsi mukuru wa korea ya ruguru kim jong un vyuko igisirikare ciwe kizogerageza vuba misile balistike izoshobora gushikira ubutaka bwa amerika ivyo Kim Jong yabitangarije mu ijambo ry'impera z'umwaka yashikirije ku munsi wa mbere Donald Trump yavuze ku rubuga Twitter ko ivyo bitazoba Donald Trump yongeye asubira kunebagura ubushinwa kuba butabujije koreya ya ruguru izera kuribwa mu bijyanye n'ubutunzi gukora ibigwanisho ruhwanyanganda na misile balisitike koreya y'epfo yarahayagije ibyatangajwe na donald trump mu kuvuga ko abona neza ibibazo ibigwanisho ruhwanyanganda bya koreya ya ruguru biteye yamara abitegereza ibintu bavuga ko kubuza koreya ya ruguru gukora ibigwanisho ruhwanyanganda byoroshe kuvuga mu majambo kurusha kubishyira mu bikorwa umutegetsi mukuru wa koreya ya ruguru kim jong un avuga ko igihugu ciwe kizobandanya gukomeza ubushobozi bwaco ku bijanye n'ibigwanisho ruhonyanganda igihe cose leta zunze ubumwe za amerika n'ibihugu bicuditse bizoba bigeramiye umutekano wa koreya ya ruguru radiyo ijwi rya amerika i washington dc ubushinwa eh, bwaremeje ejo kuwa mbere ku bwato bwabwo bwonyine butwara indege z'ingwano bwagize uruhara mu myimenyerezo ya gisirikare mu ndwi iheze mu gice c'ibahari kiri mu bumanuko bw'igihugu mu bwabaye ubwa mbere ibyo byabaye iminsi mike nyuma y'uko abategetsi ba taiwan batangaje ko iyo myimenyerezo ya gisirikare yabereye ku birometero ijana na mirongo itandatu na bitandatu gusa mu bumanuko bw'iryo zinga iyo myimenyerezo ya gisirikare yabaye mu gihe hari umwuka mubi mu karere inyuma y'uko perezida yavuye mu matora muri leta zunze ubumwe za amerika donald trump avuganye ku itelefone na perezida wa taiwan ibintu byashavuje ubushinwa ubushikiranganje bujejwe kwivuna abansi bw'ubushinwa bwatangaje ko ubwato butwara indege z'ingwano bwakorewe mu burusiya bwaherekeje ubundi bwato bw'ingwano igihe bwaca hafi y'igice cy'ibahari mu buseruko bwa taiwan ubushinwa bumenyesha ko iyo myimenyerezo ari isanzwe kandi yisunze amategeko mpuzamakungu ubushinwa bubona taiwan nk'igice cyabwo kuva mu ngwano yo mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo ine nyamara taiwan ishaka kuba igihugu cigenga radiyo ijwi rya amerika i washington dc mubandanya kudukurikirana kuri radiyo inshuti ya bose yumvikiranira kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu no ku ijwi rya amerika fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali mu burundi mutwumvira kuri fm mirongo icenda na kane n'ibice icenda no kuri fm mirongo icenda na gatanu n'ibice bibiri amakuru yo mu karere tuyahere mu rwanda aho urwego rujejwe kugenzura itangazamakuru mu rwanda ruvuga ko atacyo ruzofasha abamenyeshamakuru bakurikiranwa muri iki gihe n'inzego z'ubutungane kuko ibyaha bagirizwa bidafise aho bihuriye n'itangazamakuru ni inkuru yakurikiranywe n'umumenyeshamakuru wacu asumta kaboye mu mpera z'uyu mwaka abanyamakuru batatu bakurikiranyweho ibyaha binyuranye harimo babiri bafunzwe n'umwe ukibazwa ku ikubitiro hafashwe umunyamakuru wa radiyo disi mugabo ushaka jeanne do chantari uzwi cyane ku izina rya eminante polisi ivuga ko afunzwe akekwaho ibyaha birimo ruswa ngo uyu munyamakuru yafashwe na polisi yakira ruswa kugira ngo ajye gushakira rimwe mu madini ibyangombwa mu kigo cy'igihugu gishinzwe imiyoborere rgb mu mpera z'uyu mwaka wa bibiri na cumi na gatandatu undi munyamakuru shyaka kanuma uyobora ikinyamakuru rwanda focus nawe yatawe muri yombi na polisi biturutse ku kirego cyatanzwe na rwanda revenue authority kijyanye n'imisoro y'imyaka ishize itarishyuwe ndetse n'ibindi byaha polisi yavugaga ko shyaka abereyemo rwanda revenue authority imisoro ingana na miliyoni mirongo itandatu n'eshanu z'amafaranga y'u rwanda atishyuye mu gihe cy'imyaka itatu polisi ikanavuga ko shyaka ashinjwa kuba yarakoresheje impapuro mpimbano agatsindira isoko rya miliyoni mirongo ine n'enye z'amafaranga y'u rwanda ryari ryatanzwe na komisiyo y'igihugu yo gusubiza mu buzima busanzwe ingabo zavuye ku rugerero bikaza kugaragara ko yakoresheje amazina y'abantu batazi ko bari mu ipiganwa umunyamakuru robert mugabe umuyobozi w'ikinyamakuru great rex voice nawe arimo gukurikiranwa n'inzego zishinzwe ubugenzacyaha muri polisi y'igihugu gusa we agakurikiranwa adafunzwe umuyobozi w'urwego rw'abanyamakuru b'igenzura bwana keofasi barore yabwira dijwi rya amerika ko urwego ayoboye ntacyo rwafasha aba banyamakuru kuko ibyo bakurikiranyweho bidafite aho bihuriye n'itangazamakuru icya mbere ntabwo umunyamakuru ari hejuru y'amategeko nawe yashobora gukurikiranwaho ibyaha bikurikiranwa ku bandi banyarwanda ibyo ni ibisanzwe twebwe nk'urwego rw'abanyamakuru b'igenzura dushobora kwivanga mu kazi k'ubutabera cyane cyane ibyo abantu bakurikiranyweho biba ntaho bihuriye n'umwuga w'itangazamakuru icyayi minante ntabwo gihuriye n'itangazamakuru yasohotse mu itangazamakuru ya kanuma urumva nabyo nta hantu bihuriye kuba ngo yarakoresheje impapuro mpimbano ibyo ntabwo bihura n'itangazamakuru robert mugabe urimo kwitaba aho ngaho ntabwo twinjiramo kuko nta muntu wemerewe burya kwinjira mu bintu bikiri mu iperereza riba ari iperereza twebwe ariko ntabwo dutanga asisitanse juridike kuko ari ubushobozi bw'urwego ntabwo dufite ubushobozi bwatanga inasisitanse juridike mu kiganiro urwego rwa polisi y'u rwanda rwahaye itangazamakuru kuri uyu wa mbere komiseri wungirije mu ishami ry'ubugenzacyaha muri polisi yemeye ko umunyamakuru shyaka kanuma ari mu maboko ya polisi ariko robert mugabe we akiri mu ibazwa twe ntabwo tureba kuvuga ngo iki cyaha ni icya environment iki cyaha ni icya mashi- ni icya revenue iki cyaha twe tureba code penal igitabo cy'amategeko ahana ibyaha icyo dukora dukora dosiye tukayishyiriza ubushinjacyaha ubushinjacyaha bukayishyikiriza umucamanza robert mugabe ntabwo afunze kanuma navuze ko tumufunze ariko ntabwo robert mugabe afunze icyo dukora tumuhamagara ku makuru dukeneye kuko turamuhamagara ariko niba amakuru buri gihe igihe cyose aba ari ibanga turamuhamagara turamubaza ariko ibyo tumubaza biracyabibona kugeza igihe bizahindukira icyaha ubu niba umunsi bye- byahindutse icyaha tukabona ko ari icyaha uwo bizaba bireba icyo gihe tuzamubagaragaza tubabwire tuti muri ya makuru ukekwa n'uyu nguyu arakurikiranweho icyaha runaka hari hashize imyaka igera kuri itatu nta munyamakuru wo mu rwanda ufunzwe nyuma y'ifatwa rya kasiye nta muhanga wafunzwe mu mwaka wa bibiri na cumi na kane mu rubanza rw'umuhanzi kizito mihigo uyu mwaka wa bibiri na cumi na gatandatu ushoje hongeye kumvikana abandi banyamakuru bafunzwe abandi bakurikiranwa nubwo urwego rushinzwe itangazamakuru ry'igenzura mu rwanda ruvuga ko ifungwa ry'aba banyamakuru bidafite aho bihuriye n'akazi bakora k'itangazamakuru asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali
ijwi ry'amerika amakuru mu munota umwe ni amakuru ya videwo kuri telefone igendanwa
nayabona nte biroroshye cyane ohereza ijambo voa kuri nomero makumyabiri na gatandatu mirongo itanu na gatandatu wiyandikishe aho naba ndi hose se nibyo rwose kuri telefoni yawe kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu ni videwo y'umunota umwe gusa y'inkuru nyamukuru zo muri afurika
mu masegonda mirongo itandatu
yego nta handi wayakura uretse ku ijwi ry'amerika
radiyo ijuru rya amerika i washington dc inyuma y'uko umwami kigeli ndahindurwa atanze i- umugogo wiwe uracana ingaha muri leta zunze ubumwe za amerika sentare yo muri leta ya virginia muri leta zunze ubumwe za amerika yatanguye eh, kumviriza ibishyikirizwa n'abavandimwe b'umwami kigeli wa gatanu ndahindurwa imbere y'uko hafatwa ingingo ntabanduka yahazorungikwa umugogo w'umwami Eh, kuri telefone turi kumwe n'umumenyeshamakuru wacu Edi Gwema yari yakubitiye muri iyo sentare yo mu gisagara ca Fairfax muri leta ya Virginia. Uh, wotubwira neza ingene vyagenze muri urwo rubanza?
Ah, fideli urubanza ruracyakomeze aho bakomeze kumva ubuhamya bw'abavandimwe b'umwami kigeri aho nk'uko mubizi haje impaka y'aho umugogo w'umwami ugomba gutabarizwa ibyo bikaba ari byo byatumye bitabaza inkiko kugira ngo arizo zifata icyemezo ku bavandimwe bakwiye ah, ah, gushyingura umwami kugeza ubu ngubu rero kuva mu gitondo izo mpaka nizo zirimo aho ah, nta cyemezo kirafatwa hamaze kumvirizwa abantu babiri ndetse baracyakomeza Ah, nakubwira ko ah, kugeza ubu ngubu ntabwo turamenya ikizava muri izo mpaka n'icyemezo umwa- umucamanza ashobora gufata habayeho n'impaka zo kuvuga niba urubanza rwarangira uyu munsi ariko dukurikije uburyo rurimo kugenda biragaragara ko umunsi ushobora kwira nta kiragerwaho mbese bakaba banarwimurira undi munsi fidel
Izo mpande uko ari zibiri eh, zitumvikana kuho uwo mugogo oh, w'umwami wo kwimurirwa. Nibihe muri make wumvirije aho bigeze i- ivyumviro batanga?
Ah, ikintu cy'ingenzi batarimo kumvikanaho ni ukuvuga ngo ninde ufite uburenganzira kurusha uwundi mu gufata icyemezo cy'aho ah, umugogo w'umwami watabarizwa uruhande rumwe ruravuga ngo kuba umwami yara- ya- ya- ya- yaratabariye mu mahanga kandi akaba atarigeze agaragaza icyifuzo cy'uko yashyingurwa mu rwanda icyo cyemeza ko nta n'impamvu akwiye ku- koherezwa mu rwanda ariko abandi nanone bakavuga ko umwami nk'umunyarwanda wanze gufata ubwe- ubwenegihugu ah, bw'i- bw'ikindi gihugu cyane cyane nk'ahantu muri amerika aho yabaga ari uko yifuzaga ko yazataha mu rwanda bikaba ariyo mpamvu bifuza ko uwo mugogo we watwarwa i rwanda ugatabarizwa i rwanda aho azaba ari kumwe n'abavandimwe be
urakoze yari umenyesha makuru wacu Edi Rwema ubandanye udukurikiranira ivyerekeye urwo rubanza hanyuma ibizoba byavuyemwo ibindi bishasha ku buryo bunonosoye eh, tuzobibashikiriza mu makuru yacu ataha radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu burundi umunyororo w'impaga w'imyaka mirongo itatu nicyo gihano cyahawe dukuze leonard yagirizwa kwica berita nyandwi umwigeme w'imyaka mirongo itatu amukore- amukereye izosi iryo gandagurwa rikaba ryabereye muri kati shatanya ya kane mu gisagara cya gitega ku munsi wa noel umwaka twaraye dusoze umenyesha amakuru wacu fidel antoine sabimana tubwira ibindi kuri iyi nkuru
dukuze leona yagirizwa kugandagura umuhisi nyandwi berita yarengutse imbere ya sentare na sentare nkuru y'igihugu yegukira intara ya gitega mu rubanza rw'ikibiriraho kuri uyu wa kabiri nyuma y'umutaga muri urwo rubanza rw'ivyaha rusi nimero repc majana atandatu na mirongo indwi n'umunani umushikirizamanza yagirije dukuze leona ivyaha bibiri bikomeye kandi bidaheranwa ivyo vyaha yagirizwa ni kwica umuntu abigambiriye no kumufata ku nguvu amuteye ubwoba n'ikigwanisho dukuze leona yarengutse atamushikiriza amanza afise kuko yabwiye sentare ko atabakeneye yiteguye kwiburanira ubwiwe sentare yasavye dukuze leona kugira ico avuze ku vyaha yagirizwa n'umushikiriza amanza uwuregwa yemeye imbere ya sentare ko yishe kandi abigambiriye nyandwi berita w'imyaka mirongo itatu imbere ya sentare yasiguye ko yamwishe kubera ibihumbi ijana na mirongo ibiri vy'amafaranga y'amarundi yari amufitiye sentare yasavye dukuze leona gutanga umuco uburyo yashoboye kwicana umuntu amukereye ntashobore gukoma induru ngo atabaze uregwa yasiguye ko yamucumise imbugita mu izosi hanyuma aratingisa ku caha yagirijwe n'umushikirizamanza ko yabanje kumufata ku nguvu uregwa yagihakanye umushikirizamanza yeretse sentare ivyemeza nk'uduhuzu two munsi twasanzwe impande y'ikiziga c'umuhisi berita nyandwi deonduwayo musaza wa nyakwigendera yunganiye umushikirizamanza avuga ko atanyungu yari afise nka musaza we ari nawe yamureze kuva mu buto zo kumwambura uduhuzu two munsi sentare yabajije umushikirizamanza nimba hari ivyemezo vy'umuganga vyerekana ko umuhisi berita nyandwi yafashwe ku nguvu imbere yo kwicwa umushikirizamanza yisiguye avuga ko abaganga bamubwiye ko mu burundi ubuhinga bwo kwemeza atankeka ko umuntu yafashwe ku nguvu mu gihe yamaze gupfa butarahashika inyuma y'isaha n'iminota cumi n'itanu sentare yumviriza ababuze uwabo n'uwagirizwa sentare yasabye impande zibiri gusozera imburano umushikirizamanza yasabiye umunyoro wo guherayo uwashengejwe yishimikije ingingo y'amajana abiri na cumi na zitatu y'igitabo mpanavyaha co mu burundi ihana uwakoze icaha co kwica biteguye yishimikije kandi ingingo y'amajana atanu na mirongo itanu n'indwi n'ingingo y'amajana atanu na mirongo itanu n'umunani z'ico gitabo vyanuwagirizwa gufata ku nguvu akoresheje ikigwanisho umushikirizamanza ndeho ku bwayo ize yunganiye umuryango wa berita nyandwi yaboneyeho gusaba indishi y'imiliyoni zine y'amafaranga y'amarundi ku muryango wabuze uwabo dukuze leonard asabirwa ivyo bihano nta kintu kinini yabivuze ko uretse gusaba imbabazi sentare sentare yacija mu mwiherero wamaze iminota cumi n'ibiri maze ibona kugaruka gusoma urubanza dukuze leonard yagiriwe n'ivyaha vyose yagirijwe n'umushikirizamanza ikimuhanisha umunyororo w'impaga w'imyaka mirongo itatu n'ihadabu ry'amafaranga ibihumbi ijana miliyoni zine z'amafaranga y'amarundi niyo yasabiye umuryango w'umuhisi berita nyandwi nk'indishi y'akababaro hiyongeye ko ane ku ijana yayo azoja ku ikonti ya leta ayo nayo akaba angana n'ibihumbi ijana na mirongo itandatu mu gihe atoriye ayo mafaranga sentare yamenyesheje ko azocanigwa umunyoro w'agatsindikirizo w'imyaka mirongo ibiri n'umwe urwo rubanza rwaje kumvirizwa n'abantu benshi cane cane aba muri karitsiye ya shatanya ahabereye iryo gandagurwa berita nyandwi yagandaguwe mu ijoro ryo kuwa mirongo ibiri na gatanu ku noweli y'umwaka waraye uheze uwamugandaguye akaba yari umukozi wo mu nzu aho yari asanze waba kwa musaza wiwe igitega fidel antoine nsabimana ijwi ry'amerika urakoze fidel d'antoine kuri iyo nkuru mu burundi kandi kuri uyu wa kabiri twashimye kubashikiriza amakuru yaranze umwaka mu gisata c'ubutungane ico gisata ahanini cyaranzwe n'urubanza rw'abashatse eh, gutembagaza ubutegetsi mu burundi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu eroje burikaneza n'ivyadushikiriza ku itariki ya cumi na gatanu ukwezi kwa mbere umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu niho umucamanza wa mbere yashikirizwa urwaciriwe abasirikare n'abapolisi mirongo ibiri n'umunani bagirizwa ko bashatse guhika ubutegetsi mu kwezi kwa gatanu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu bane muri bo bagizwe n'intwazangabo gusa z'ipete rya generale bari bahanishijwe umunyororo w'ubuzima bwabo bwose muri bo harimo Cyril Ndayirukiye yahoze ari umushikiranganje wo kwivuna abansi afatwa nka nimero ya kabiri y'abateguye guhirika ubutegetsi icenda baciriwe imyaka mirongo itatu yo gufungwa umunani bakatirwa umunyororo w'imyaka itanu na indwi barezwa ababuranyi n'abashingwamanza babo bahavuye bunguruza ku itariki y'icenda ukwezi kwa gatanu umucamanza w'ingururizo yahanishije ibihano bikabije abaregwa kurusha uwa mbere mirongo ibiri n'umwe kuri mirongo ibiri n'umunani bari muri dosiye y'abagirizwa gushaka guhirika ubutegetsi bahanishijwe igihano cyo gufunga ubuzima bwabo bwose no kutemererwa gukora imirimo ya leta mu kiringo c'imyaka mirongo ibiri abandi bafungwa batanu basabiwe gufungwa imyaka ibiri babiri nabo barezwa mu bahanishijwe igihano c'umunyoro w'ubuzima bwabo bwose harimwo abari barejejwe n'umucamanza wa mbere muri bo harimo generale prime ngowe n'ubusa yigeze kubicegera c'umukuru w'igisata c'ingabo zigwanira hasi chef d'etat major interarme mu gifaransa ubutungane bwaciye butegeka kwabo bari barekuwe bidegembya boca bahagarikwa ubutarariye bagasubizwa mu munyororo metre fabien segatwa asanga ibi bihano bikabije nabyakiriwe n'umubabaro mwinshi cyane kandi na mwebwe nyine murabyumva umuntu yejejwe n'umucamanza wa mbere kandi uwo mucamanza yakoreye ku byo umushikirizamanza yamuhaye ibyo bintu yakoreye ku bwa mbere n'ubwa kabiri umushikirizamanza nta bindi yazanye bishasha atari ibyo nyine ni urubanza atana rimwe bigeze bahamagara amasura barayatatse baranse kuyumviriza ntibyumvikana rero yuko uwo mucamanza wa kabiri ahindura ubwo bwere bw'umuntu agashikaho yiyumvira yuko uwo muntu yakoze ico caha kandi tutabona aho yafatiye neza nico gituma biduteye agahinda iyo umuntu ahanywe ku caha atakoze birababaza ku mutima abapolisi n'abasirikare basabiye ibihano byo gufungwa uko ari mirongo ibiri na batandatu sentare yabategetse kandi kuriha indishi z'akababaro zirenga imiliyaridi zitandatu z'amarundi iruhande ya leta radiyo yigenga rema fm ari nayo yaturiwe ubwa mbere ku wa cumi na gatatu ukwezi kwa gatanu aho haba gushaka guhirika ubutegetsi n'abantu ku giti cyabo n'umugambi uri ku butegetsi warasabye indishi z'akababaro metre frederic francois niyo nahabonye aburanira sende dfdd yerekanye umunezero umucamanza rero w'iyungururizo wa sentare ntahinyuza igisata kirabizi imanza z'ivyaha ko yabonye koko ko ivyo twasavye bifise ishingiro nuko yabonye yuko imborano twashikirije koko twatanze ivyemezo twebwe nk'umugambwe CNDD-FDD twari twasavye yuko ku mapermanence yagiye araturirwa mu makomine atandukanye ku miduga yaturiwe n'ibindi bintu byose vyononekaye yuko baduha miliyoni ijana mirongo umunani kandi turashima yuko rero umucamanza ashoboye kuduha ukuri gushika uno munsi naho nyene abaregwa n'abashingwamanza babo ntibarekeye aho barasubiriye barunguruza mu gisata ca gasamburamanza ca sentare ntahinyuzwa ku itariki ya cumi n'icenda ukwezi kwa cumi na kabiri niho bumvirizwa bukeye bwaho barahebujwe ku vyo basaba ko urubanza rwabo rwosamburwa n'ubwo biri buko metre segatwa avuga ko hakiri izindi nzira zo kunguruza murabona hariho sentare muri aka karere hariho sentare yo muri arusha hariho sentare bita kuri africaine de droit de l'homme hariho no mu burundi haracasigaye revision umuntu arashobora gusaba minisitiri w'ubutungane babonye yuko hari akantu koshobora gutuma izo manza zose zisubirwamwo agaheza akitura minisitiri abyemeye uraheza ukunguruza atabyemeye ukungururiza ahandi amashyirahamwe yigenga hari ibyo yanenze baragerageza kumviriza umwanya muremure mugabo ikitabonetse n'amasura yari yatatswe nta masura yigeze aboneka naho hariho bamwe bari bayakeneye iyo amasura atabonetse hariho abayasabye haba hariho agasoro umucamanza bose yarabumvirije mugabo urubanza rusohotse umuburanyi minisiteri pibulike yagize ijambo rinini ku bandi baburanyi turabye urubanza ko rwabaye yego nuko twabibonye ko hariho ababuranyi batari bafite abashingwamanza nico cy'ibyabona byari byatatswe tabonetse igihe cyose mu bijyanye n'ubutungane kandi mu kwezi kwa kabiri perezida nkurunziza yari yemereye ban kimun ko azorekura abafungwa ibihumbi bibiri perezida nkurunziza yambwiye muri iki gitondo bagiye gufungura n'imiburiburi abanyorora ibihumbi bibiri nashimye cyane iyi ngingo ariko nizigiye ko n'izindi ngingo zizofatwa iyi ni intambwe itera intege ariko nk'uko nabivuze nizere ko n'izindi ngingo zigiye gufatwa mugabo bamwe mu bakurikiranira hafi ibibazo by'uburundi basanze imvugo itajanye n'ingiro tom periyero aserukira amerika mu biyaga binini
ubiravye ni nk'uko dutera intambwe imbere tugasubira inyuma izindi ntambwe zibiri nivyo tuvugana na leta harakindwa inkeya perezida nkuru nziza ubwiwe hari ivyo yasezeranye ko azorekura abafungiwe politiki nta na kimwe twabonye cakozwe yaraniyemeje kandi ko hoza abarorereza amajana abiri bagateka akazina muntu gushika ubu umengo ni imikino gusa ariko baragira icyangombwa kuri twebwe nuko hoba indorerezi ziraba ko abantu baguma bicwa abandi banyuruzwa n'ibivugwa ko abantu basinzikarizwa ubuzima bikabije turi mu gihe leta yemeza ko ifite ishaka ryo gukora ibishoboka ngo abarundi bose babe mu mutekano n'abahunze bagaruke ariko kandi tukabona abantu babandanya bicwa canke bahohoterwa uku ni ukuvuga indimi zibiri kandi bitesha leta icizere mu bizokurikira
ariko rero yifuriza umwaka mushasha abarundi n'abanyamahanga ba mu Burundi se barundi yagarutse ku byo yasezeraniye ubutwara onu mu ntumbero yo gusasagaza amahoro iteka n'itekane mu gihugu twisunze ingingo y'ijana na cumi na gatatu yibwirizwa shingiro twagiriye ikigongwe abakatiwe gufungwa imyaka itarenga itanu abamaze bitatu vya bine mu mvuto kongera tugabaniriza ibihano nyororo batandukanye bose hisunzwe uburemere bw'ivyaha bagirizwa n'inyifato yabo mu mabohero barimwo kubera iyo ngingo banyororo bababa ibihumbi bibiri n'amajana atanu bagiye kwidegemvya muri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu twaraye turangije umushikiranganji w'ubutungane nawe yemeje ko mu bushikiranganji aramutswa hiraye ibiturire Emile Laurentine Kanyana yanagabishije ababirya hamwe n'abavyaka.
Barabonye aho abacamanza bubahuka umuntu yafatanywe ibigwanisho akanavyemerera bakamweza ku mugaragaro. Twarabonye no ngaha mu bushikiranganje mu bugenduzi aho umuntu yubahuka agashikiriza umushikiranganje ati sambura urubanza rusubirwamo bushasha kuko yari igiturire twifuje ko guhera no munsi twovuga duti turagize ikigogo c'ikivunga tukamenyesha yuko umuntu wese azosubira gufatwa yagiye kurya igiturire akaja kuryanisha abanyagihugu azohanwa bimwe vy'akarorero ubu umucamanza azoboneka ko yakoze icaha cyo kurya igiturire azokugwa mu kazi ubwo nyene atarinze no gutekererwa acakurikiranwa n'ubutungane ahanwe hisunzwe amategeko muri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu kandi harabaye imanza zitari nke zikibiriraho z'abantu bafatanywe ibigwanisho canke abagirijwe ubwicanyi butandukanye ngaho amwe mu makuru yaranze igisata cy'ubutungane mu burundi muri uyu mwaka twaraye turangije eloge buri kaneza nayabashikirije ndabikebanuye ndabifuriza umwaka mushasha w'amahoro imigisha ukororanirwa no guhangazwa n'imana
kanya turasozera amakuru twari tubafitiye kuri iyi saha yamara imbere yaho reka tubibutse incamake y'amakuru twabashikirije imigwi ikomeye y'abagwanya ubutegetsi bwa leta ya siriya batangaza ko batazoja mu biganiro vy'amahoro vyo mu ntango bihagarikiwe n'uburusiya mu mpera z'uku kwezi ku mugwa mukuru w'igihugu ca kazakistani astana ivyo no ni mu mugambi kwiyamiriza kurenga ku masezerano yo guhagarika ingwano vyagizwe kenshi na leta kuyindi nkuru twabwiye kwishyiramo muzamakungu byatangaje kuwa mbere kwiterabwoba n'ibindi bikorwa by'ubugizi bwa nabi muri Iraq byahitanye abasivili ibihumbi bitandatu n'amajana umunani na mirongo irindwi n'umunani abandi ibihumbi cumi na bibiri n'amajana atatu na mirongo umunani n'umunani barakomereka mu mwaka urangiye w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu perezida yavuye mu matora muri leta zunze ubumwe za amerika donald trump yariyamirije ibyatangajwe n'umutegetsi mukuru wa koreya ya ruguru kim jong un by'uko igisirikare ciwe kizogerageza vuba misile balistike izoshobora gushikira ubutaka bwa amerika ivyo kim jong un yabitangaje mu ijambo ry'impera y'umwaka yashikirije nshuti rero mwakurikiranye amakuru n'ibiganiro twari tubafitiye kuri iyi saha niho bigarukiye dushimiye enjeniyeri yadufashije mu buhinga bw'ivyuma kuri mikoro mayi kumwe nanje fideni niyo ngabo washyize hamwe ibi biganiro n'amakuru twabashikirije kuri iyi sahani ifatu ari masikarara ndabifurije mwese kugira ibihe byiza
This program has come to you from the Voice of America, Washington.